Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki zitandatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije igiterwa c'ikawa ni igiterwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa nitubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cane uyu ni umurimyi w'ikawa yidogera igiciro gito c'ikawa ku barimyi iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye uruhagarara rwa politike muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka mwaramutse neza Oriane mwanya wawe urakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo c'umunsi wa mbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika muri somaliya abantu bashika kuri batandatu barishwe abandi cumi na batatu barakomereka mu bitero vya bombe bibiri vyabaye vyagizwe muri somaliya ku munsi wa mungu ivyo bitangazwa n'abajejwe gutabara imbabare hamwe n'abategetsi b'ico gihugu igitero gikomeye muri ivyo bibiri nticagizwe mu gisagara ca mogadishu aho abantu bane bishwe na bombe yaturikiye mu muduga hafi y'iduka ry'ikawa riri kw'ibarabara rica ko abantu benshi muri ico gisagara dr abdulakir Abdu, abdirahama adena akorera mu biro vy'imiduga itwara abana, uh, imbabare itabara imbabare ni mogadishu yabwiye ijwi rya amerika ko batoye ibiziga by'abo bantu bane bishwe ababibonye bavuga ko icyo gitero cyasambukiye bikomeye cyasambuye bikomeye murantunga iryo duka ry'ikawa hamwe n'izindi nyubakwa ziri hafi yacyo ku munsi w'ejo nyine hakaba hari hapfuye abandi bantu babiri bane barakomereka inyuma y'igitero cya bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umuduga wa gisirikare mu gace ka afgoye icegera cya buramatari w'akarere k'ubumanuko bwa shabel ali nur mohamed yabwiye ijwi rya amerika ko abishwe n'abakomeretse muri ico gitero bose bari abasirikare ba leta ya somaliya tukiri muri afurika muri etiyopiya igisirikare cyaraye gifashe mu minwe yaco amayira manini manini inyubakwa za leta n'ikibuga cy'indege cy'akarere kari hafi y'ubuseruko bwa somaliya ni nyuma y'aho ubwicanyi bwadutse ku mugwa mukuru w'ako karere ijijiga abantu imirongo ibiri n'icenda barahasize ubuzima muri ubwo bwicanyi itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa gatanu aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta muri rusange ntibiramenyekana neza icyatumye haduka urwo ruhagarara kadir abdi ismael umutegetsi w'umugambwe w'abasomali wa peoples democratic party muri ako karere yabwiye ijwi rya amerika ko abasirikare ba leta ya etiyopiya aribo bobazwa ubwicanyi bw'abo bantu bishwe uwo mutegetsi ata umwikomo wabo w'abo bantu bishwe ku byo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye muri icyo gisagara ismael avuga ko hatewe abatari mu bwoko bw'abasomali amamangazini arasahugwa inyubakwa ziraturigwa hamwe n'ishengero rimwe rirasenyugwa igisirikare cya etiyopiya cyari giherutse kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira gishire ibintu ku rutonde muri ako karere ka etiyopiya kagizwe ahanini n'abasomali amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuje muri amerika y'epfo abategetsi muri venezuela batangaza ko bafashe abantu batandatu bise abagizi b'iterabwoba bahawe akazi ko kwica ni mu byo perezida nicolas maduro avuga ko byabaye umugambi wo gushaka kumugandagura icyo kibonekeje nk'igitero cyabaye ahari ko habera ibirori vya gisirikare vyabaye ku munsi wa gatandatu aho indege zitagira abadereva izo bita drone zaturikira mu kirere umukuru w'igihugu ariko aravuga ijambo imwe muri izo ndege bavuga ko yaturikiye mu kirere imbere y'uko ishika aho yari igiye iyindi ica mu nyubakwa iragonga iyo nyubakwa ica iraturika tukiri ngaho muri amerika y'epfo ibiro by'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya nicaragua rikaba ari naryo rimaze igihe ritangaza amakuru y'ukuntu leta y'icyo gihugu imaze iminsi itihanganira abatavuga rumwe nayo bamaze igihe bagira imyiyerekano bitangaza ko byasanze ari ngombwa ko byugara ibiro byabo iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryagizwe ko iterabwoba ku matelefone aho ryahamagagwa ribwirwa amajambo ateye ubwoba rivuga ko ryahawe amakuru y'uko leta iriko irategura amadosiye yo kwagiriza ibyaha bikomeye abakozi baryo ariko iryo shyirahamwe ntiritomora neza ayandi makuru yoba ifise yerekeye abo rikeka kuba bariko bararigira ko iryo terabwoba iryo shyirahamwe rivuga ko ubwicanyi bumaze iminsi muri nicaragua bumaze guhitana abantu amajana ane na mirongo ine mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka honyine ryagiriza iryo shyirahamwe ryagiriza leta ya perezida daniel ortega n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho barishigikiye kuba bafise uruhara mu rupfu rwa benshi muri abo bantu bamaze kuhasiga ubuzima muri amerika naho muri leta zunze ubumwe za amerika igipolisi c'igisagara ca chicago e, muri leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko kitazotsindwa urugamba kiriko kiragwana ni nyuma y'aho mu mpera z'indwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abantu mirongo itatu na bane bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'abiri mu bahasize ubuzima harimwo umukobwa w'imyaka cumi n'indwi yarashwe mu maso umwe mu bapolisi b'icyo gisagara yabwiye ikinyamakuru Chicago Times ati birakomeye muri iki gihe hari icuka kibi kandi ibintu bishobora kumera nabi na cyane ayo ni amakuru avugwa hirya no hino ku isi murakoze
urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza abarimyi b'igiterwa c'ikawa mu gihugu c'uburundi baridoga ko amafaranga bahabwa ku giciro c'ikawa ari make ugereranije n'ayahabwa abarimyi b'ico giterwa mu bindi bihugu abo barimyi basaba ko ico giciro co kongerezwa umushikiranji w'uburimyi n'ubworozi wewe yemeza ko amafaranga ahabwa abo barimyi akwiye n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru ry'amerika hemo nzimana ari i bujumbura mu burundi bamwe mu barimyi b'ikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya barima ico giterwa kuko ati amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera ico giterwa abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu burundi ari rurangiranwa amakungu ariko atakarusho bibaha igiterwa c'ikawa ni igiterwa njabuka amazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa ntitubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cane no mu kuyikoreza kugira bayishikane kw'izine utanga amafaranga nyene ibihumbi bibiri mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa senake muri mawisange baremeza ko igiciro c'ikawa kiri hasi ufatiye ku biciro vy'ibihugu bihana imbibi n'uburundi joseph nirabama arongoye urwo runani avuga ko hategerezwa gukorwa icotuma abarimyi badaheba ico giterwa njabukamazi mu bihugu duhana imbibe cyane mu bihugu byo hanze igiciro c'ikawa kiri hejuru rwose ngaho iwacu murabona ko tukiri ku mafaranga amajana atanu ku barimyi b'ikawa mu by'ukuri twasaba yuko haba icyo twokwita agahimbazamusyi ni ukuvuga icotuma umurimyi w'ikawa yiyumvamo ikawa kuruta uko biri uno munsi baba abo barimyi canke urwo runani bemeza ko badatahura ingene igiciro c'ikawa ari gito mu gihe ikawa yo mu burundi igurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha inguvu nyinshi kugira ashike ku kawa ya kanovera abakorera mu gisata c'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro c'ikawa kiro umurimyi w'ikawa ashobore kuronka amafaranga menshi murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro bamwe bita ngo ni amadolari mugabo umurimyi w'ikawa nawe akayahabwa mu marundi mugabo amajana atanu muyaravye nta n'igice cy'idolari kirimwo nta n'icya kane cy'idolari murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemerera ko bworonka amafaranga afadika twe kugira bihure n'ingufu twaba twasaba yuko boturengereza ko igiciro basi kikazogera no ku majana umunani canke igihumbi gutyo ikawa natwe ikabandanya igira akanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga leta y'uburundi yo yemeza ko ico giciro gikwiye deogide rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi b'ico gitegwa uyu mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere ku ruhande rwa leta ntacyo itazokora kugira ngo igiterwa cy'ikawa gitere imbere haba mu guhimiriza abarimyi gukorera icyo giterwa kubaronsa imibyaro mishasha kuko ahenshi ikawa iboneka ko ishaje kandi ikacimbuka kubaronsa ifumbire imiti hamwe n'ibikoresho bitandukanye bicishije muri wa mugambi wayo ujejwe guteza imbere icyo gisata cy'ikawa akaba ari umugambi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ivyo bikaba vyashikirijwe mu ihiganwa ry'uguhonja ikawa ya kanovera ikawa mirongo ibiri n'icenda akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya kayanza mu majana atatu na mirongo itatu n'imwe zari mu ihiganwa ibice mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata c'ikawa ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishyirahamwe parseme rihamagariye abarundi guhindura ingendo ntirishigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu burundi uhimbazwa buri genekerezo rya kane ukwezi k'umunani faustin ndikumana avuga ko uyu munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine n'inkuru ya evariste nzikowanyanka umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i bujumbura mu burundi gushyiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shyirahamwe parseme yabibwiye ijwi ry'amerika uwarongoye iryo shyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atariyo yari ikwiriye faustin ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi amatariki nk'ayo abatanga akajya ko kwiyumvira ingorane ziba zihanze ibyo bisata ingene biba byifashe hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maminisiteri babikontora babikurikirana icyo bita koordinasiyo ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo ingufu zirasanzaye ugasanga hari amaminisiteri abiri yamarikaniganira ivyo bintu wewe umwe hariho minisiteri ngo yintwara agati mu gihugu ngo ije w'iterambere ry'amakomine hagashaka ngo n'indi minisiteri ngo ijanye na decentralisation hahura iy'iterambere ry'amakomine yindi ayintwara w'igihugu mugabo bikaguma umengo vyose biriko biranigana gukurikirana ivyo bintu Faustin Ndikumana afise ikindi anegura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimwo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba baba bagiye kwisangirira urukanyu ikindi nta mategeko akwiye hari kadire juridike yo gushigikira iyo politiki ntibibe bya bintu byo kugenda gusa ngo abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura ngo imvukira baricara bagaca bamanuka ibishikirizwa n'uburongo ishiramwe parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terensio Ndayiraja akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko nibaza yuko avuga ivyo bintu birarihenda cane kuvaho hagiriyeho leta nshasha ejo bundi murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe vyavuye mu bushikiranganji buruhande bw'iterambere ry'amakomine vyimukira mu bushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisoko gukunda igihugu buca buranahindura n'izina ubu bukaba bwitwa ubushikiranganji bujejwe intwari hagati mu gihugu inyishi zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abenegihugu aricyo gituma vya bisata byose by'iterambere ry'amakomine byimutse na ca gigafonike cose carimutse na ca kiga citwa mikorokrediriya carimutse byose biri muri interiyeri sinuma rero abantu bariko baciranya ibintu bavuga yuko hari ukwihera nta kibazo kihari nta na kimwe n'amategeko agenga ubushikiranganji bubiri mashasha vuba cane agiye gusohoka kibaza yuko nibaza ababivuze ngira ntibazi ivyo ari vyo Eh, nibaza ko kwaba ari kwihenda cane kuko atari uko bimeze uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'ico avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwijwe rya amerika uca uwo munsi w'amakomine uba ugamije komeje yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho uti mbega uwo munsi mukuru ugamije iki hakorwa iki mu itegeko rya perezida biratomoye neza icyo uwo munsi usigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni umunsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abenegihugu zigashiki- bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ibyagenze nabi ibyabagoye n'ibitabagoye kugira ngo nawe ibyagoranye bikosorwe eh, ibyakozwe kongereza ingufu kandi kugira bigende neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo eh, bace baraba ba- bashimira n'abagize uruhara eh, mu guteza imbere ikomine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu uhimbazwa kuva ushinzwe kuri rino gerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'uburundi nk'uko ijwi rya amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukubitire mu gihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi aho bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca goma banegura ingingo y'ubutegetsi yo kwankira umunyapolitike moise katumbi kugaruka mu gihugu batera akamo abanyapolitike kabasaba kudafata abo badahuje ivyiyumviro vya politike nk'abansi babo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza ari mu buseruko bw'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'uko jean pierre bemba agarutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'uku kwezi agahita atanga kandidatire yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka byari byitezwe ko kuwa gatanu w'icyumweru gishize moise katumbi nawe agere i lubumbashi avuye muri afurika y'epfo uyu nawe yagaragaje ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyaje kumuhira kuko ubuyobozi bw'indege za gisivile bwamwimye uburenganzira bwo kugaruka no kugwa ku butaka bwa kongo ndetse ubutabera nabwo buvuga ko bushobora kumuta muri yombi moise katumbi n'itsinda bari kumwe bahise bafata icyemezo cyo guca ahitwa ndola muri zambia bagakoresha inzira y'ubutaka berekeza i Lubumbashi ariko ntibarabona uburyo bwo kwinjira mu gihugu ibi bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabibona nk'ikibazo gishobora gukurura izindi mvururu mbere y'amatora ni abanyekongo bagarutse iwabo kubakumira rero ni ukutubangamirwa nk'abanyekongo dukeneye amatora atazaheza n'umwe moise katumbi nawe nibamure kaze kandi yemererwe kwiyamamaza nk'umuturage w'iki gihugu
tunawazia kama wakati walikuwa nje ya nchi turibwira ko mu gihe baguma hanze y'iki gihugu amatora atazaba mu mahoro n'ituze kuko mu gihe bamwe bari hanze bakangirwa kuza mu gihugu n'intambara birumvikana
nje ya nchi wanawakatalia wasifike, ni vita tu.
hari abafite icyo basaba abanyepolitiki bahatanira imyanya y'ubutegetsi kuri bo abanyepolitiki bakwiye kubanza gushyira imbere inyungu z'abaturage aho kumaranira imyanya mu nyungu zabo bwite urugamba rwa politiki ntirutugira abanzi ahubwo tuba duhatana mbere na mbere tuba tugomba kubahana abo tudahuje imyumvire tugomba kubaha umwanya bakavuga kandi ibyiza byabo tukabishyigikira tudatandukiriye amategeko
tunawaza nchi yetu iko na besoin ya wale wa igihugu cyacu gikeneye kugera aho abanyekongo bicara bakavuga bati tubabarirane ibibazo bwite abantu bafitanye tukabishyira ku ruhande ibyo ni byo twifuza kandi tukamenya ko twese turi abanyekongo bigatuma tugomba gukundana mu munezero no mu ngorane tunapashwa pia pendana kwa haraka kama vile kwa mateso ibitekerezo bafite ku matora no ku rutonde ntakuka rw'abakandida komisiyo y'amatora yakwemeza bigaragaramo amakenga kuri benshi bavuga ko ibyo bifuza ari ubuyobozi bwiza batitaye ku mazina azwi cyangwa amashya muri politike ahubwo bazatora ibitekerezo na gahunda by'abakandida aho gutora ishyaka cyangwa amazina azwi voter pour Jean-Pierre Bemba voter pour Katumbi voter pour euh, les autres je pense que c'est trop haracyari kare cyane kuvuga ko watora jean pierre bemba katumbi cyangwa abandi bose baziyamamaza icya mbere nta kandidatire n'imwe komisiyo y'amatora iremeza icya kabiri ntabaratugaragariza icyerekezo badufitiye kandi njye nemera ibitekerezo by'umuntu si we ubwe cyangwa impagarike ye nemera mu gihe imishinga afite yanyemeza namutora icyo dushaka ni ukuzahura iki gihugu kuko ntigikwiye kuba kimeze uko kimeze ubu notre pays parce que que notre pays mérite mieux que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui.
Je vais donner mon point de vue.
reka nkubwire uko mbyumva nka moise katumbi na perezida wacu mbere bari hamwe nk'imisatsi ku mutwe kuki baje kwitandukanya ubwo se hari aho batandukaniye ni ukubanza Ça reste à gushishoza vérifier.
abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi wa moise katumbi bwana olivier kamitatu yavuze ko guverinoma ya zambiya imaze kumenyeshwa ko ubutegetsi bwa kinshasa bwimye katumbi uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu kamitatu aribaza ati ese mwabonye he guverinoma ibuze uwikekaho ibyaha kuyishyikiriza nawe abicishije ku rukuta rwe rwa twitter moise katumbi yavuze ko kwangirwa kugaruka mu gihugu ari ukwima abaturage amahirwe yo kubona amatora nyayo yanavuze ko batazemera ko ubutegetsi bukoresha amatora ya nyirarureshwa ashimangira ko kumubuza kuza mu gihugu bigaragaza ubwoba ubutegetsi bufitiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko we amahitamo yayoborwa cyangwa ashingiye ku rukundo afitiye igihugu ku rundi ruhande mu kiganiro yahaye abanyamakuru amaze gutanga kandidatire ye ku wa gatanu w'icyumweru gishize jean pierre bemba yasabye guverinoma ya kinshasa gukora ibishoboka byose katumba akaza mu gihugu agahatana mu matora Moïse Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien. Je pense qu'il n'est moise katumbi ni umunyapolitiki ukomeye muri iki gihugu afite abamushyigikiye si byiza guheza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko abaturage nibo bagomba guhitamo uzabayobora ndasaba ubutegetsi kugarura ibintu mu buryo amatora akitabirwa na bose kandi bashaka igisubizo katumbi nawe aze ku buryo amatora azaba mu ituze puisse participer au niveau de ces élections librement et surtout dans le calme.
mu gihe perezida joseph kabila wagishaka uwazahagararira ishyaka rye mu gihe koko atakongera kwiyamamaza kuko atabyemererwa n'itegeko nshinga abatavuga rumwe nawe bo bakomeje gutanga kandidatire ishyaka ukwaryo ariko baracyategereje kumvikana ku mukandida rukumbi wayahagararira itariki ya nyuma yo kuba bamaze gutanga kandidatire zabo ni iya munani z'uku kwezi nibutse ko uyu moyize katumba utarahabwa uruhushya rwo kugaruka mu gihugu ubutegetsi bw'igihugu cye bumukekaho kwinjiza mu gihugu abanyamahanga b'abacanshuro barenga magana ane barimo abahoze ari abasirikare b'amerika barwanira mu mazi n'abakomando bo muri afurika y'epfo yinjije mu buryo butemewe n'amategeko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rw'amahoro rwa kamarondi rubumbashi rwamuhamije kubohoza no kugurisha inzu y'umugereki rumukatira igifungo cy'imyaka itatu katumbi kandi aregwa kuba yaratunze ubwenegihugu bw'ubutaliyani kandi bitemewe ku muntu ushaka kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uw'umukuru w'igihugu claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza amakuru yerekeye siporo n'imikino vyabaye mu mpera zindwi mu rwanda reka dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda yaduteguriye
mu mukino wo gusiganwa ku magare umunyarigeria azedin lagab niwe wegukanye intera ya mbere y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu tour du rwanda ku nshuro yaryo ya cumi uyu mugabo ukinira ikipe ya groupement sportif de petrolier d'algerie yanikiye abandi ejo ku cyumweru mu rugendo rw'ibirometero ijana na bine byari bigizwe no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa rwamagana mu ntara y'iburasirazuba azedin lagab w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yatangiranye imbaraga zidasanzwe ariko ntabwo yari yorohewe kuko yakomeje kotswa igitutu n'abandi bakinnyi barimo René Jean Paul ukina iwabo wo mu ikipe ya Miss Sportif y'u Rwamagana Riba David Lozano wo muri Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutibagiwe Valence Ndayisenga umunyarwanda ubarizwa mu ikipe ya Pays des Olones Côte de Lumière yo mu Bufaransa mu gihe cyo gusoza Lagab yarabiyatse anyonga igare ubudakuraho agera ku murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha abiri iminota cumi n'ibiri n'amasegonda makumyabiri na rimwe uwa kabiri yabaye David Lozano ku mwanya wa gatatu haza James Fury wo mu ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo Jonas Doring ukinira Descartes Romandi yo mu Busuwisi yegukanye umwanya wa kane Valence Ndayisenga aba uwa gatanu ari nawe umunyarwanda wahageze ari ku mwanya wa hafi uyu Valence Ndayisenga umaze gutsinda Tour du Rwanda inshuro ebyiri yatangaje ko bibabaje kuba etape ya mbere imucitse ariko yongeraho ko ngo hakiri kare ko ashobora kwitwara neza mu ntera zisigaye ndetse akaba yatwara iri siganwa ubugira gatatu iyi etape nayishakaga kubera ko ni mu rugo ikindi cya kabiri nta- niyo mpamvu babonye akenshi twikunze no kwiganzamo turi nakata ugasanga na umurezi muri sportif turi kumwe twashakaga etape kugira ngo twituranye kuyigendera byari ibintu twari twarafokasinze akimara kutuvamo ariko nyine birangiye tutayibonye kandi no kuri ekipe yanjye nabyo twayishakaga kubera ko muri ino minsi ntabwo ndi kubasha kuzamuka cyane nari nashyizemo kuba nanaporofita etape y'uyu munsi kuko ntabwo yarimo imisozi miremire ariko birangiye ntayibonye ariko nyine hasigaye iminsi irindwi birashoboka ko etape nayibona birashoboka ko nayo turu nayitwara ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'intera ya mbere ikipe ya mbere ni groupement sportif de petrolier d'algerie igakurikirwa n'ikipe y'igihugu y'afurika y'epfo ya gatatu ni descarte romandi yo mu busuwisi ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya pays des olone code de lumière yo mu bufaransa ikipe ya embrace the world yo mu budage iri ku mwanya wa gatanu ku birebana n'amakipe atatu ahagarariye u rwanda ikipe ya ami sportif y'u rwamagana ni iya gatandatu ikipe y'igihugu team rwanda yicaye ku mwanya wa cyenda naho benediction yo mu karere ka rubavu iri ku mwanya wa cumi na kane ku makipe cumi n'atandatu yitabiriye iyi turu ry'u rwanda uyu munsi ku wa mbere abasiganwa barakora intera ya kabiri yo kuva i kigali berekeza i huye mu mujyi wa butare ahareshya n'ibirometero ijana na makumyabiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ku wa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya mukura victory sport yanganyije na apr fc ubusa ku busa kuri stade huye i butare umukino wo kwishyura hagati y'aya makipe yombi uteganyijwe ejo bundi ku wa gatatu kuri stade amahoro i remera uyu munsi ku wa mbere ikipe ya sunrise irakira rayon sport i nyagatare hanyuma bazongere bahure ku wa kane kuri stade regional ya kigali mu mukino wo kwishyura umukino wa nyuma uzabera kuri stade national amahoro i remera kuri iki cyumweru yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
kuva ku itariki ya makumyabiri na kane kugera kuri makumyabiri na gatandatu z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose inama yabereye mu murwa mukuru washington yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi sam brownback yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo yaravuze ati ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na leta iyo ari yo yose ahubwo buri leta igomba kuburengera ntawe igomba gusumbisha undi ambasaderi brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu aturetse ibyo kandi ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye nta terabwoba rikabije rihaba dushaka ko ubukungu bugera hose nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu nk'uko ambasaderi brownback yabitangaje guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo ambasaderi brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya leta zunze ubumwe za amerika inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo mu karere kabo no muri rubanda
iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na oriane itanga ishaka mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.